akka dubbifneef dhageenyarra. Namni Itoophiyaa fi Eertiraa irraa baqateetiin Suudaanitti gala. Achi gammoojjii saaraatiin qaxxaamuree masrii ga'a. Warri milkaa'ee masrii ga'e garbirraan qaxxaamureetiin yaa'a. Kan milkaa'in ammoo waan hedduutti seegata. Hidhamuu garbi keessatti hafuu as cuftee dhabamuu fa'a. Warri tana keessi dabree manidhaa masrii taf keessa jaalanneen ak tokko dubbifte kuna.
Mana hidhaa yeroo jedhamu eenyuuf iyyuu gaarii akka hin taane beekamaadha. Keessumaa dubartootaaf daa'imman walii wajjin hidhamuun immoo daranamaadha. Isa iyyuu mana hidhaa biyya ormaa walakkaa gammoojji Sahaaraa gidduu ta'e keessatti. Sababa adda addaaf jecha dubartoota haasofsiisne maqaa isaanii nimnu. Eessatti hidhaman jechuun keessan hin oolu. Afaanuma jaraarraa dhageenya.
Mana hidhaa afaan quwwatal aam jedhama.
Kaayiroon baay'ee isinirraa fagoodha.
Ee baay'ee fagoodha guyyaa lama adeemsisaa jechuudha. Karaa Sudaan dhiyaataa yeroo dhufnu karaa irratti asii gammoojji keessaa tiyitii tokko sanii nu qabanii jechuudha.
Eessaa dhufaa turte ati?
Sudaan irra. Moraa baqataaf shagaraaf ka jedhamu Sudaan keessaa waggaa torbaa ture achi.
Waggaa torba keessatti carraa baqattummaan simatamanii iddoo biraa dhaquun arganne.
Waa takka arguun hin danda'amu maaliif jettee. Itoophiyaadhaa dimookiraasii qabdu jedhu nu garuu siyaasaa rakkinaa qabnaa jennee yeroo ibsinu dhimmi keenyaallee kalaalamuu hin jiru iyyannoo iddoo adda addaa barreessinee namni nuuf kadhaga'uu hin jiru iyyannoo galchine ture kara yoonichaarri keezii isaanii kalaalamuu irra caalaa kan eertiraadhaa malee kan biraan laalamu achi.
Jireenyi baqattummaa jechuun mooraa keessa akka dubartii tokkootti waggaa torba taa'uun maal fakkaata yeroo yaadattu?
Dubartiif qofaatu hin taane baay'ee baay'ee baay'ee daa'imaaf illee achi kan jiranii rakkisaadha. Mana barumsaa ijoolleef hin jiru. Dubartoota hojjettee jiraachuu hin dandeessu. Naannoo Sudaan irra caalaa poolisoota nama rakkisu. Raashaayidaa kan jedhamu jira. Guyyaa guyyaa dhufanii nama fudhatu. Namni baay'ee achi fudhatamee jira. Kanaafuu iddoo baay'ee rakkisaa turre. Jireenyi illee baay'ee ulfaataadha. Achi yeroo jirru guyyaa guyyaa mooraa baqataa keessaa. warra sillaa'e ka jedhamuun basaasas dhufu ka Itoophiyaa jechuudha. Kanaarratti immoo ani baay'ee na dhukkubee kanaaf jennee bakka kara kaartuun dhufee mana qorichaaf jedhee dhufee achumaa dammoo dhimma ilaaluuf yeroo waa'ee kiyyaaf yeroo gaafadhu namni illee achi kaartuun waajjiraa yuunisiyaar hin galchanii chumaatu jiru dammoo akkasuma basaasotni baay'ee natti jabaatanii achi dhufee tanaan kara masrii dhufee jechuudha.
Ijoollee qabdaa?
Ee mucaa tokko qaba.
Achuma mooraa keessatti kan godhatte moo durumaan?
Mooraa baqataa keessadha.
Achitti godhatte?
Eeyyeen. Waggaa afur taatee jirti.
Mucaa kana qabatteeti gara Ijiptitti imaluudhaaf murteeffatte inni kun hamaa ta'a jettee yaadde?
Yaadee jira amma yeroo argu garuu baay'ee jabaataadha. Karaa baay'ee baay'ee ulfaataadha karichillee karaa irratti namni ka du'ellee darbinee deemnee jirraa yeroo argu baay'ee baay'ee baay'ee haalaan keessi koo natti dhaga'ameetti eegee dhufee jechuudha.
Sudaanii amma Masrii mana hidhaa kana geessuutti guyyaa meeqa deemtaan gammoojjii keessa?
Guyyaa sadi deemnee bakka naannoo Sudaan fi Masrii seenuuf gidduudha kan nu qabani. Guyyaa tokko nu bulchanii karaa biraatti deemuu nu geessanii jechuudha.
Jarri warri isin qabee mana hidhaatti isin geesse?
eeyyee mana hidhaa adda addaa nu geessanii mana burtii nu geessanii achi booddee iddoo biraan kaa'anii jiru jechuudha.
Amma mammaga qabamtanii?
Giidhamee jii kudhanaffaa qabeera. Bara kuma lamaa kudha jaha jii saddeettaffaa guyyaa digdamaadha ani eegii qabame.
Cal jedhanii nu kaa'anii jiru immoo maalti niin jedhu gaajji'oota kana hundumaa?
Mana hidhaa adda addaadha warra nu qabanii jechuudha markas ka jedhaman. Dhimma keessanii biyyatti deebuudhaa malee ka biraa hin jiru waan isin hin dhageenyuun jedhani. Warra siyaasaa biyyatti deebuu hin dandeenyu ka jennu dammoo dirqi deemuu qabdu malee as taa'uu hin danda'amu jedhanii callisanii jechuudha.
Nama meeqa taatu mana hidhaa sana keessa?
Jalqaba dhibba tokko digdamaa turre. Sumaalotaa turanii Itoophiyaa turanii Eertiraa turanii biyyatti deddeebi'anii jiru ammaa garuu nama soddomi shan taana as jirru jechuudha.
Nyaata isinii dhiyeessu?
Ruuzii turee jalqabaa ammaa garuu ruuzii hin jiru qixxaa tokkoo fi jinnaa jedhamu xahanaa jedhamu kanaadha kan nyaannu.
Mucaa keefoo waan addaatti waan kennan jiru?
Waa takkaan jiru as.
Kan akka kee ijoollee qaban jiru achi keessa dubartoonni?
eeyyee baay'ee jiru ijoollee afur ka qabdu jirti ijoollee sadii ka qabdu jirti ijoollee lama akkasuma ijoollee tokko ijoollee shan ka qabanii jiru jarri.
Mooraa sana keessa dhiironni fi dubartoonni adda ba'anii kaa'amu.
Eeyyeen mooraa tokko keessaa ta'ee mana hidhaasaatu adda addaadha. Iddoo biraatu geessanii jiru amma warra haaraa dhufanii dhimmi keenya haalaalamuu jedhanii yeroo iyyanii nyaataa nyaachuu didanii guyyaa sadii guyyaa afur guyyaa shan turanii warra dhimma ilaaluuf yeroo iyyanii amma ijoollee bakka ofiisaa lubbuu isaa baraaruuf yeroo jedhanii achirratti kottaa kaayiroo deemtanii dhimmi keessanii ilaalamaa jedhanii bakka hin taane iddoo hamaa sudaan xaras irratti mana hidhaa jiru bilbilaa isaa garuu qabna.
Ati amma mucaa kee wajjiniin carraan ati qabdu gara biyyaatti deemuu yoo ta'e isa kana akkamitti ilaalta?
Attillee du'u jireenyaa keessaa jetti baay'ee gubsatti anillee gurra koo amma dachaa hoo jalqabee maallaqaa kiyyaallee nyaatamee ani lubbuu kiyyaa hambisuuf mucattiin illee karaa abbaaf walitti akka dhuftu ana achi mana hidhaa keessaa yoo du'e illee mucattiin hin kennamu masqalli fudhataa malee hin kennani. Kan nu gargaartanii yoo dandeessan yoo dandeessan yoo inni siyaasaa dhimma kan ilaalamu yoo carraa nuuf yoo laalanii gaarii natti fakkaata maaliif yoo jettanii ijoollee hedduuti aanaa qofaatu hin taane dhimma siyaasaa ka qabanii haasumaa keessaa jiru namni isaaniif kalaaluu hin jiru kanaafuu jireenyi keenyaa mana hidhaa keessaa qofaa jiraachuuf waan ta'eef qixxaa takkitti nu kennu kanarratti fuula isaanii waan haamaa jechi isaanii waan haamaa. akkaataa haasaa isaanii baay'ee nama gaddisiisaa waan goon waan dhabneef hanga danda'amu dhimma ilaaluuf yoo nu gaafattanii.
Baqattoota imalan kana eeganii hidhuun itti fufee jira. Ji'a lama dura mana hidhaa wal fakkaataa kana keessatti kan hidhamte immoo akkas jetti.
Ani Itoophiyaa irraa Sudaan dhufee Sudaan immoo asaan dhufee Masiree.
Sudaan keessa hammam turteetti?
Waggaa shanan tureera.
Achiiti as kan dhufte yoomidha?
Ji'a lama ta'eera ji'a lama.
Abbaan manaa keessi wajjiniin iddoo kana jira moo hin jiru?
Ee iddoo kana jira garuu manni hidhaa keenya adda addadha.
Eessatti si qaban siin?
Barahaatti nu qabani Sudaan irraa akkuma Masrii gallee akka baay'ee hin deemne cimaan nu qabani.
Manni gara biraan naannoo sana hin jiru?
Hin jiru bakka manna poolisootaa bakka inni naannan keenya iddoo waraanaati.
Waraana kam?
Iddoo ilma waraana Masrii isaan malee manni biraa hin jiru achi.
Isin eegumoo maadhee waraanaa qabu?
Ofiidhuma isaanii achitti barachaa jiranii bakka nuti garri itti socho'an hin jiru achi keessatti.
Nyaata isinii kennuu bishaan jira.
Daabboo tokko tokko nuu fidanii bishaan isaa hin gubaa bakka mana keessa kan itti fayyadamnu mana qaamaa.
Manni keessi isin guba.
Abidda abidda bakka mana keessa dandeessee taa'uu dandeessu gadi ba'uuf barriin cufaadha gubachaa jirra baay'ee.
Ganama dhufanii isin lakkaa'u moo akkamittiin isin to'atu?
Jabanyaan jira barri laafin immoo inni kan inni lakkaa'u torbee keessaa guyyaa tokko tokko.
Fakkeenyaaf akka dubartiitti wanti addaa nama barbaachisu hin jiraata. Waan akkasii eessaa argatu?
Inni hin jiru abbaan firii ofirra isaa qabu in ergata askaroonni jiru ala warri jabanyaa eeganii. Abbaan hin qabne immoo bakka inni rakkataatuma jiraata malee hin jiru waan akkasii.
Sudaan sanaa kaatee dhufte Ijipti gahuudhaaf amma qarshii meeqa baasteet ta'ati warra deddeebisuuf?
Ananittiin iddoo kana ga'e birrii kuma torba asitti immoo baasii birrii kuma sadii ol baaseera.
Saantiba biyya eessaati kumi torba?
Ani Sudaanii.
Amma gaa yeroo achi immoo mana hidhaa keessa jirtan qarshii keessan hin fudhatu moo isin harka jira?
Hin fuudhani malee waa tokko waan ol galchitu hin jiru hin fudhatu.
Lafa rafiitii qabdu?
Lafuma ciisa malee namni si laalu iddoo ciisaa si hin kennani. Mooran jira achumatti si galchani bakka bulaaxarra ciista. dhagaadhumarra ciisu simmintoodha bolaannoon bakka hin ciisaate.
Lafatti wayyaa miiccattan faa qabdu?
Mana fincaanii keessatti achuma keessa miiccatta. Baalli waan ta'e sii kennu achuma keessa miiccatta.
Waan akka baaldii? Saamunaa faa'oo?
Saamunaa hin jiru. Bishaan matti galchinee baasna malee yoo birrii qabaanne nu ergina nu fidanii birrii hin qabne kana bishaan matti miiccanna.
Amma ati dhiyaattee waan murtii sii kennan qabdaa ji'a lama keessatti?
Murtiin kan nyaatiin ta'e kan nama teesse malee murtii waan tokko hin jiru bakka si galchanii mana hidhaatti isa booda biyyummaatti deebisaa jiru malee amma ammaa asitti hin gadhiisani. Hin qabdu taanan birrii nama teesse malee umurii kee muuli.
Abbaa manaa kee wajjinoo wal argitu?
Torba lamaan wal argina isaanis. Torbanitti wal argina. Asitti silaa gadhiifamuu waan hin jirreef ani akka kootti galuun barbaada garuu abbaan manaa koo immoo galuu hin danda'u kanaaf baay'ee dhiphachaa jira bakka salaa tokko malee hin taa'aa jira.
Inni maaliif hin galu?
Darbuu danda'u inni baqateera.
Siyaasaa immoo Ayi.
baqattoota kana keessaa gara biyya irraa dheessanitti kanneen deebifaman akka jiran kanneen hidhaa keessa jiran kun ni dubbatu. Qaama baqattoota kana hidheerraa kallattiidhaan deebii argachuuf carraaqaa jirra. Baqattoota UNHCR jalatti galmaa'anii mooraa baqataa keessa turan dabarsanii kennuun seera addunyaa cabsuun ta'u kanarrattis milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. An jaallannee gammadaatiin agaatti.